Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya sho 12 ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje frederic nkundikije mu burundi umushikiranji wa mbere mushasha gervain ndirakobuca yinjiye mu mabanga kuri uyu wa kane ku muhingamo mu kanya gaheze yabisikanije na mugenzi we Alain Guillaume Bunyoni yamusigiye umushinge ubwirizwa kwisungwa ikorana buhanga ni igikorwa gihambaye kugira ngo nshobore gutera intambwe kokora mu buhinga bwa none barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushyika ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa
uyu ni Alain Guillaume Bunyoni yakuwe mu kibanza cy'umushikiranji wa mbere mu Burundi leta ya Gambia iriko irasuzuma niba hari isano hagati y'impfu z'abana n'umuti wa paracetamol bahawe ubwami bw'ubwongereza uno munsi ku wa kane bwamenyesheje ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri arembye cyane umushikiranji ajejwe imigenderanire y'amerika n'amakungu antony blinken ari mu gihugu ca ukraine ido n'ido y'amakuru yose ntihagiraho umuja ni mu kanya reka aya makuru cyatanguye kuravugwa hirya no hino ku isi ubwami bw'ubwongereza uno munsi ku wa kane bwamenyesheje ko umwamikazi elizabeth wa kabiri aremvye kandi ko utewe impungenge n'amagara yiwe ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diane ninazwe ingwara umwamikazi elizabeth wa kabiri agwaye ntiyatangajwe itangazo ry'ubwami rivuga ko abaganga bihariye b'ubwami bw'ubwongereza basabye kumuguma hagufi aho ari mu ngoro yiwe iri muri ekose iyo ngoro ni nayo asanzwe abamwo mu gihe cici ejo kuwa gatatu umwamikazi elizabeth wa kabiri yari yasibije inama yari kugirana n'umurwi urimwo abahanuzi biwe bamwegereye bitegekanijwe ko umuryango we wa hagufi uza kumusanga mu ngoro ari muno munsi umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Liz Truss abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse avuga ko igihugu cose gitewe impungenge n'amagara y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri Truss yabandanije agira ati jewe n'igihugu cose turi kumwe n'umwamikazi wacu kumwe n'umuryango wiwe muri bino bihe umwamikazi w'ubwongereza Elizabeth wa kabiri twibutse ko afise imyaka mirongo icenda n'itandatu
urakoze diane umushikiranji yajejwe imigenderanire y'amerika n'amakungu antony blinken ari mu gihugu cya ukraine n'ibindi kuri iyi nkuru iyi nkuru rero nibaza ko tuyibona mu kanya ariko reka tuje ku nkuru ivuga ko umunya kongo umunyekongo uh, vital kamerle yamenyekanye cyane mu gihe c'amatora aheruka muri repubulika ya demokarasi ya kongo yitezwe mu gisagara ca goma mu buseruko bw'ico gihugu muri iyi ndwi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeffrey mutagoma nubwo akomoka i bukavu igoma niho higanje abayoboke b'ishyaka rye niyo pour la nation congolaise unc mu gifaransa cyangwa ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyekongo ugenekereje mu kinyarwanda ni ubwa mbere vitali kamere hari bubagarutse igoma kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yiyamamariza kuba perezida uwo munyapolitike wigeze kuba umuyobozi w'ibiro bya perezida yaje gutabwa muri yombi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe aribwo kunyereza amadolari ya amerika angana na miliyoni eshanu yari agenewe umushinga wiswe umushinga w'iminsi ijana wo guteza imbere ibikorwa remezo perezida felix chisekedi uri ku butegetsi yari yasezeranije abaturage mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe vitali kamere yakatiwe imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo ariko nyuma aza guhabwa imbabazi z'umukuru w'igihugu arekurwa mu kwa gatatu uyu mwaka amaze muri gereza umwaka umwe n'igice gusa uruzinduko rwe igoma rutegerejwe cyane n'abayoboke b'ishyaka rye abereye ku isonga bamwe batangiye kumushimagiza no kumuvuga ibigwi mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga iminsi mike mbere y'uko hagera
um. urakoze jeffrey mu kanya amakuru ariko aratangazwa kuri cnn avuga ko umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri ahejeje gusandaba ahejeje kwitaba umuremyi yari afise imyaka mirongo icenda n'itandatu ayandi makuru kuri inkuru turayabashikiriza mu biganiro tuza kubategurira mu nyuma reka rero dusubire ku makuru yacu mu umushikiranganji w'imigenderanire amerika n'amakungu antony blinken ari mu gihugu ca ukraine ni inkuru dushikirizwa na diane ninazwe ni urugendo rugamije kwereka ukraine ko amerika ikiri ku ruhande rwayo mu ntambara ico gihugu kirimwo n'uburusiya iyo ntambara ikaba imaze amezi atandatu blinken araza kandi kugaruka ku mafaranga agera ku miliyaridi zibiri z'amadolari yo gushigikira ubushikiranganji bwo kwivuna basi muri ukraine n'ibindi bihugu cumi n'umunani vyegereye ukraine leta ya amerika yifuza gusaba ayo mafaranga yose inama nshingamateka yayo urugendo rwa antony blinken muri ukraine rubaye imbere y'indwi zike gusa ngo habe inama rusangi y'ibihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu onu abategetsi ba amerika bakaba bavuze uno munsi ko iyo nama izobera i new york ariyo akaryo keza ari akaryo keza ko kongera kwibutsa ko ari ngombwa ko ibihugu bigize onu vyubahana bikubahiriza ubwigenge bw'ibindi bihugu
urakoze diana leta ya gambia iriko irasuzuma niba hari isano hagati y'imfu z'abana n'umuti wa paracetamol bahawe ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankuzi guverinoma ya gambiya irimo gukora iperereza ishaka kureba niba impfu z'abana babarirwa muri mirongo bahitanywe n'impyiko zananiwe gukora muri aya mezi ashize zaba zifite aho zihuriye na paracetamol y'umushongi banyoye umuyobozi ushinzwe ubuzima muri gambiya yatangaje amakuru y'iryo perereza uyu munsi kuwa kane umubare wiyongera w'abana bafite munsi y'imyaka itanu y'amavuko bagize ibibazo by'impyiko watangiye kuboneka mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uko wazamukaga niko abaganga batangiye kugira amakenga ko imiti yaba ibifitemo uruhare umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ubuvuzi muri gambiya mustapha bitaye yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza dukesha iyi nkuru ko hari abarwayi batangiye kuremba bagaragaza ibimenyetso by'impyiko ibyo bikaba hagati y'iminsi hagati y'itatu n'itanu nyuma yo gufata umuti wa paracetamol wagurishwaga mu karere byari bitarasobanuka niba hari ubwoko bwa paracetamol bwihariye bwarimo gukorwaho iperereza mu bimenyetso abana bagaragaje harimo kutabasha kwituma ibyoroshye n'umuriro ushobora gutuma impyiko zihagarika gukora nyuma y'amasaha make kugeza mu ntangiriro z'uku kwezi gushize kwa munani abana makumyabiri n'umunani bari bamaze gupfa nk'uko imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima ibigaragaza ku gipimo cy'impfu zigera hafi kuri mirongo cyenda ku ijana
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu diane na jeni na jeffrey mutagoma bayadushikirije twabwiye kandi ko mu kanya inkuru isohotse mu kanya ivuga ko umwamikazi w'ubwongereza wa kabiri uh, elizabeth wa kabiri yitabye umuremyi afise imyaka mirongo icenda n'itandatu n'amakuru ariko aratangazwa ubu nyene muri iki gihe turiko turayababwira muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatangure mu burundi umushikiranji wa mbere mushasha gervais ndirakobuca yinjiye mu mabanga kuri uyu wa kane ku muhingamo mu kanya gaheze yabisikanije na mugezi we asubiriye uh, alain guillaume bunyoni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza ari i nairobi muri kenya ibiro vyo kubisikanya hagati ya Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere mushasha na Alain Guillaume Bunyoni yasubirijwe mu buryo butunguranye kuri uyu wa gatatu vyabaye kuri uyu wa kane ku mugoroba vyari vyasibijwe mu gatondo kuri uyu wa kane ku mvo zitatangajwe abagabo basanzwe bamenyeranye kuva bakirwanira mw'ishamba umugambwe CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshamba babonetse bahana impapuro nk'ikimenyetso co guhererekanya ubutegetsi baranakoranye mu gipolisi c'u Burundi mbere Bunyoni akaba yari yasubiriwe na Ndirakobuca mu bushikiranganji bw'umutekano imbere yo kuja kuba umukuru wa leta mu bibiri na mirongo ibiri ku mashusho bunyoni aboneka amwenyura gato nayo gervais ndirakobuca asanzwe yatwenga gake yabonetse yakira impapuro mu maso atanyinyuka bose bari bambaye amakositime n'amakaravati arenga iyo bunyoni asanzwe aberwa cane akambara n'impuzu zizimvye n'umutambukanyi wiwe akaba yari yajanishije nk'uko yama mu vyambarwa bamaze kubonana mu ibanga umushikiranganji yahahora yavuze ko yasiguriye ugiye kumusubirira uko akazi gakorwa amwereka dosiye zose zibwirizwa gukorwa ku bw'ineza y'igihugu yavuze ko ikintu nyamukuru ari ikoranabuhanga yemeza ko rizotuma n'abanebwa canke abiba batabasha kubikora igikorwa ca mbere ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma aho ibikorwa bigeze ico twokwita digitalization ni igikorwa gihambaye kugira ngo nshobore gutera intambwe kokora mu buhinga bwa none barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushyika ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza yanashikirije ayandi madosiye yihutirwa arimwo ukunganisha imishahara y'abakozi ba leta hamwe n'uturusho tugenerwa abakukuruke imwe mu migambi perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko azoshira imbere mu myaka yiwe ya mbere ariko n'ubu ikaba ari umugani igikorwa gikurikira ni umugambi wo gutunganya bushasha ibijanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu biri mu bizofasha igihugu haba mu gushikiriza hafi ubutegetsi abenegihugu no mu kuduza umwimbu mu gihugu canye tugatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga igikorwa kigira gatatu ni ikijanye n'intumbero y'igihugu kijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumbasumbane buve mu nzira bikurikiranwe neza ntihabemwo wanjya wangura icyo gikorwa kigeze kure icyo twona gifatanya ikorwa kijyanye n'ingene igihugu kibwirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuhuko k'izabukuru nk'uko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yabishikirije avuga ati nibura iburi ugiye mu karuhuko k'izabukuru ashobore gutahana agashahara yari ageze ko n'abakukurutse kera nabo nyine ntibibagirwe hagire ikigaragaye kuri bo arenga ihome bunyoni yasubirijwe mu buryo giturumbuka kuri uyu wa gatatu ntamvo n'imwe yigeze itangwa na perezida Evariste Ndayishimiye yasabye inama nkenguzamateka na nshingamateka kwemeza umushikiranganji wa mbere mushasha Gervain ko buca kuri uyu wa gatatu vyari vyavuzwe ko abagize leta nshasha badateba kumenyekana ariko siko vyagenze n'ubu ntibaravugwa umukuru w'umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi ukaba n'uwa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ya gatonde rwasa yasavye ko iyi leta iroye gushingwa yojamwo abashikiranganji bo mu migambwe yose nk'uko vyakorwa ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza kuri ubu wa kane haba kubisikanya k'umushikiranganji wa mbere mushasha n'uwahahora amenyesha amakuru atari bake bakorera ibinyamakuru vyigenga bidoze bavuga ko bankiwe ukurikirana ibirori umwe mu bari bahari atashimye kwivuga izina yabwiye ijwi ry'amerika ko bagera kuri icumi batemerewe kwinjira ku kirimba citiriwe ntare kiri bujumbura kandi bari biyandikishije imbere nk'uko babisabwa ntambo zabitumye turamenya eroje urikaneza ijwi ry'amerika
ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ryabwiye sentare nkuru y'ubwongereza ko umugambi ubwongereza wo kurungika mu rwanda bamwe mu basaba ubuhungiro uteye kubiri n'ibyemezo ngenderwa ko icyo gihugu cyafashe ku byerekeye impunzi inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika temisitokle mutijima kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo iri shami rya loni ryita ku mpunzi ryabwiye urukiko ko u rwanda rubuze byinshi mu by'ibanze nkenerwa muri sisiteme yarwo yo kwakira impunzi umunyamategeko uhagarariye hcr madamu rora dubinski yagize ati hari ibyuho bikomeye muri politiki yo gutanga ubuhunzi mu rwanda yongeraho ko nta cyizere cy'uko hari icyahinduka mu gihe ibyo byuho leta y'u rwanda itanemera ko bihari ahubwo ikabihakana mu nyandiko yagejeje ku rukiko nyuma uyu munyamategeko yisi politiki y'ubwongereza yo kohereza abasaba ubuhunzi mu rwanda uburyo bw'ubwumvikane bwo kwikuraho umutwaro buzateza ibyago bikomeye byo kwirukanwa aho abantu birukanwa cyangwa bagasubizwa mu gihugu aho ubuzima bwabo n'umutekano bishobora kujya mu kaga yongeraho ko ibyo binyuranyije n'amahame abuza gutoteza impunzi zizizwa ko zinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko iyo nyandiko ayisoza agira ati hashiseri iricuza cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire ya kimwe mu bihugu byashyizeho amasezerano arengera impunzi kandi ko ari iby'ingenzi kuburira ko amasezerano ubwongereza bwagiranye n'u rwanda anyuranyije n'amahame shingiro bwiyemeje akubiye mu masezerano arengera impunzi ku ruhande rwa leta y'u rwanda ariko ibyatangajwe na hcr ko rufite ibyuho mu itangwa ry'ubuhunzi irabihakana umuvugizi wayo madamu yoranda makoro abinyujije ku rubuga rwa twitter yavuze ko hcr ari umufatanyabikorwa w'ingenzi w'u rwanda wakoranye narwo kugeza no mu cyumweru gishize mu kugeza mu rwanda itsinda rya cumi na rimwe ry'abimukira bavanwa muri libiya ubu abagera ku gihumbi bakaba bamaze kwakirwa mu rwanda uyu muvugizi wa leta y'u rwanda akongeraho ko hcr ubwayo yashimye politiki y'u rwanda yo gufungurira amarembo impunzi iyifata nk'intangarugero aho rumaze kwakira impunzi zigera ku bihumbi ijana na mirongo itatu kuva mu myaka mirongo ishize ati barabizi ko ubushake bwacu ntashidikanywaho bwo gutanga umutekano ku bababaye tubukomora mu mateka yacu ubwacu ku bijyanye n'amasezerano hagati y'u rwanda n'ubwongereza kandi madamu makoro avuga ko leta y'u rwanda yahuye n'abahagarariye hcr mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ngo bayaganireho ariko ibibazo byose byazamuwe mu rukiko ntabyo iri shami rya loni ryita ku mpunzi ryigeze rigaragaza abacamanza mbere bari bumvise ko hcr ikorera mu rwanda kuva mu kwa gatanu kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu aho kugeza mu kwa gatandatu k'uyu mwaka iri shami rya loni ryita ku mpunzi rihafite abakozi barenga magana atatu icyakora mu nyandiko ye madamu dubinski yavuze ko n'abategetsi ba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'ubwongereza ubwabo biyemereye imbere muri minisiteri ko babuze andi makuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'uko ibintu byifashe mu rwanda umunyamategeko wa hcr kandi yavuze ko bamwe mu basaba ubuhunzi bavuga ko birukanwa n'urwego rw'u rwanda rushinzwe abinjira n'abasohoka mu buryo budakwiye rutanabanje kwita neza kuri dosiye zabo ahubwo bigakorwa mu buryo buhishe ati kuba sisiteme y'itangwa ry'ubuhunzi rimwe na rimwe ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u rwanda ibyo birongera ibyago by'ifatwa ry'ibyemezo bihutiyeho ku ruhande rwabo abanyamategeko ba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'ubwongereza babwiye urukiko ko amasezerano icyo gihugu cyagiranye n'u rwanda yizeza ko buri wese uzoherezwa mu rwanda azabona ubuhunzi binyuze mu buryo buboneye naho umuvugizi wa leta y'u rwanda we yahakanye ibivugwa na hcr ko haba hari abasaba ubuhunzi birukanywe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka kuri twitter madamu yoranda makoro yagize ati hcr irabizi ko mu rwanda ivangura ribujijwe mu itegeko nshinga ryacu kandi barabizi ko tunatanga inzira igana ku kubona ibyangombwa byemewe byo gutura cyangwa ubwenegihugu kabone n'iyo usaba ubuhunzi ubusabe bwe bwaba bwanzwe buri wese ahawe ikaze mu rwanda abasaba ubuhungiro benshi hamwe n'impuzamasendika y'abakozi bo mu nzego za leta y'ubwongereza Public and Commercial Services Union ndetse n'imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi ya Care for Care na Detention Action barimo gutambamira mu buryo bw'amategeko iyi politiki yatangajwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'uyu igihe Priti Patel mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka madamu patel yavuze ko aya masezerano y'isa ya mbere ku rwego rw'isi agezweho hagati y'igihugu cye n'u rwanda yakozwe mu rwego rwo kuzibira bimukira binjira bakoresha umuhora wa ramanshe nk'inzira y'ubusami binjiza mu bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko leta y'ubwongereza ifata amasezerano yayo n'u rwanda nk'uburyo bwo guca intege ba rushimusi bambutsa bimukira mu mato matoya ku kiguzi banyuze mu muhora wa ramanshe nyamara imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'impunzi by'umwihariko yo ikanenga imyitwarire y'u rwanda mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ari naho igaragaza impungenge ku mibereho y'abazoherezwa muri icyo gihugu indege izanye icyiciro cya mbere cy'abagombaga koherezwa mu rwanda yari guhaguruka hagati mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ariko isibizwa ku munota wa nyuma biturutse ku kirego cyatanzwe n'abunganira abagombaga koherezwa ndetse n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'impunzi n'abimukira biteganijwe ko urubanza rukomeza kugeza kuri uyu wa gatanu icyiciro cya kabiri cyarwo cyo kikazaba mu kwezi gutaha kwa cumi
urakoze temi uh, kigali mu rwanda harakoraniye inama mpuzamakungu yiga ku iterambere ry'uburimyi ku mugabane wa afurika iyo nama ibaye mu gihe afurika co kimwe n'isi muri rusange bigaramiwe n'ikibazo c'ibiciro vyiyongera ku masoko vyatewe n'ikiza ca covid cumi n'icenda hamwe n'intambara y'uburusiya muri ukraine ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi ari kigali mu rwanda ikibazo cy'ibiribwa bigenda biba bikeya igiciro cyabyo gihanitse ndetse n'imihindagurikire y'ikirere nibyo birimo gusuzumirwa muri iyi nama izasozwa kuri uyu wa gatanu iyi nama kandi yavugiwemo ikibazo cy'ibura ry'ifumbire n'inyongeramusaruro n'impamvu ikomeje gutuma ibiribwa biba bike kuri uyu mugabane abahanga muri iyi nama bagaragaje ko muri iyi minsi bigoye kubona ibiribwa bituruka muri ikirere n'uburusiya kubera intambara ishyamiranyije ibyo bihugu ku ruhande rw'u rwanda minisitiri w'intebe w'u rwanda yaraherutse gutangaza ko ibicuruzwa u rwanda rwakuraga mu burusiya na ukraine birimo ingano igera kuri mirongo itandatu na kane ku ijana ndetse n'ifumbire mvaruganda igera kuri cumi na kane ku ijana ibyo bicuruza u rwanda ruzashaka ahandi babikura mu ijambo perezida paul kagame w'u rwanda n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye inama barimo perezida wa zimbabwe emerson munangagwa muhamedi bazoum wa nigeri na visi perezida wa tanzania philip mango bagejeje ku bayitabiriye bose bahuriye ku kamaro ko gushyiraho ingamba zikwiriye zo guhangana na bene ibyo bibazo mu bihe biri imbere uyu mugabane ugashaka ibisubizo birambye ku buryo ubasha kwihaza mu biribwa perezida kagame yavuze ko umugabane wa afurika ufite umukoro wo kugeza imirire iboneye ku baturage bawo ku buryo buri munsi babona amafunguro umukuru w'igihugu yavuze ko ibi byashoboka habayeho ubufatanye hagati y'ibihugu bya afurika
ntitwashobora kugera ku mugambi usobanutse wo kuvugurura ubuhinzi hatabayeho guhuza za politiki z'ubucuruzi ku mugabane wa afurika ndetse n'ahandi ku isi dukeneye kandi no kongera ishoramari mu bwikorezi ndetse no kubaka ibikorwa remezo byo guhunika imyaka kandi tukihutira no kunoza uburyo bwo kwishyurana
perezida wa zimbabwe emerson munangagwa yavuze ko igihugu cye kimaze imyaka irenga makumyabiri cyarafatiwe ibihano byatumaga hari bimwe na bimwe bidatumizwa hanze yavuze ko ubusanzwe ingano nyinshi igihugu cye cyazitumizaga muri ikirere mu gihe ifumbire yo yaturukaga mu burusiya umukuru w'igihugu cya zimbabwe yumvikanishije ko igihugu cye cyabashije kweza ingano zishobora kuba zakwifashishwa mu gihe cy'amezi cumi n'atatu ku buryo uyu munsi nta ngaruka barabona zo kuba ingano ziva muri ikirere zarahagaze perezida wa zimbabwe yagaragaje ubundi buryo bakoresha mu kwita ku mirima yabo
kubera ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere mu myaka ibiri n'igice cyangwa itatu twatangije umugambi wo gucukura ibizenga by'amazi mu ntara zose z'igihugu twanatangije kandi umugambi wo kuvomerera imyaka turifuza kugera kuri hegitari ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu zuhirwa kandi turizera ko tuzaba twabigezeho mu gihembwe gitaha cy'ubuhinzi ibi bizatuma twongera kwihaza mu binyampeke mu gihe cy'imvura cyangwa se cy'uruzuba turizera ko tuzagera kuri iyi ntego
iyi nama ibaye mu gihe afurika kimwe n'isi muri rusange bihanganye n'ibiciro byiyongereye ku masoko nko mu rwanda ibiciro ku isoko byiyongereye ku buryo usanga hari bimwe byikubye kabiri ingero ni nk'aho usanga ikiro cy'ibishyimbo cyaraguraga amafaranga magana ane ubu bikaba bigeze ku mafaranga igihumbi haba mu mujyi cyangwa mu cyaro ibi biranareba kandi n'ibindi biribwa byaba ibyo abaturage bihingira nk'aho usanga ikiro cy'ibirayi cyaravuye ku mafaranga magana atatu ubu kikaba kigeze kuri magana atanu cyangwa magana atandatu hamwe na hamwe ibintu usanga bihangayikishije abaturage muri iki gihe ikiro cy'ibishyimbo kigura magana inani ibyo bishyimbo se ko mirongo ubu ngubu muri iyi minsi noneho yazamutse yageze kuri magana inani igihumbi nta byezi ugasanga uwahinze hariya ntiyejeje niba yarahinze mirongo makumyabiri ahubwo asaruye cumi n'eshanu kurumbya rwose nta bantu bejeje mbere twezaga bikeya bikaza byunganirwa n'ibituruka nko hanze ku isoko wajya guhaha ugasanga biri ku giciro gitoya none ubu rero ibicuruzwa byarazamutse byasanga rero no mu gihugu byararumbye ugasanga nyine ikibazo kibaye kirekire wari ubutaka bwagundutse sinzi icyabiteye ubuzima ntago ari bwiza kubera ibihe byahindutse iyi nama yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi bibiri magana atanu barimo abakuru b'ibihugu ba minisitiri bashinzwe ubuhinzi ndetse n'abikorera iyi nama ikazasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta mu burundi naho leta yatangaje ko yemeye ko ibidandazwa birimo intete ifu y'ibigori isukari hamwe n'isima byinjizwa hisunzwe amategeko ajanye no gutoza amakori mu gihugu ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika Thierry Yves Ndayishimiye ico cemezo catangajwe kuri uyu wa gatatu n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi hamwe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ni ingingo yemejwe n'inama shikiranganji onezimeni y'ukuri avugira ubushikiranganje bw'ubudandaji mu burundi bwisunze ivyashinzwe n'inama shikiranganji buramenyesheje abagwiza atunga muri rusangi ko birekuwe kwinjiza mu burundi ibidandazwa mbumbarugo harimwo intete n'ifu y'ibigori barashobora kwinjiza kandi isukari hamwe n'isima ariko biribukijwe ko amategeko ajyanye n'itozwa ry'amakori n'amatagisi bibandanya byubahirijwe ubushikiranganje bw'ubudandaji bumenyesha ko iyo ngingo yafashwe hisunzwe ibyegeranyo by'abadandaza bitura ubushikiranganje basaba impusha zo kwemererwa kwinjiza ibyo bidandazwa mu gihugu onezimeni y'ukuri uku niko abivuga turabye umwitwarariko w'abenegihugu hamwe n'abadandaza bitura ubushikiranganje kenshi baje gusaba impushya zo kwinjiza ibyo bidandazwa mu gihugu ngo abadandaza bamenye yuko bashobora kwinjiza ibyo bidandazwa na cyane cyane ko ari iby'ingirakamaro kandi bikenerwa cyane mu gihugu naho abahinga mu bijyanye n'ubutunzi mu Burundi bavuga ko byari bitangaje kubona ibiribwa bibura ku masoko mu gihugu cy'u Burundi ntihagire igikorwa ngo abantu bashobore kubyinjiza kugira ngo n'ibiciro bigabanuke Faustin Ndikumana asanzwe ari umuhinga mu by'ubutunzi akaba anarongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo rikanakurikiranira hafi iby'ubutunzi n'intwari ibereye mu Burundi uku niko yabwiye ijwi ry'Amerika kuri telefone nk'ibyo by'intete zifu byo byurumva ubushiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwaguma buvuga ngo umwimbu n'umusesekara ngo umwimbu n'umusesekara twe tukavuga tuti umwimbu mu gihugu ntukwiye werekana yuko tuba turiko turavuga ibintu ntituba turiko turarira busema umwimbu mu gihugu ntukwiye ibyo twabivuga tukabishimangira kandi n'ibintu vyerekana mu biharuro byo kuza mu myaka iheze byaje kuza ngo umwimbu urakwiye nta biharuro werekanye ntiwerekanye ivy'abarundi bakenewe ziziya ziba ari imvugo za politiki iyo rero ibintu bidakura reka abantu bagashobora kuvyinjiza Faustin Ndikumana anavuga ko iyo ngingo yemerera abagwizatunga kwinjiza ibyo bidandazwa mbumbarugo mu Burundi bizosahiriza abenegihugu no kwigabanuka ry'ibiciro ku masoko ugasanga n'ibiciro kumbure e, ntibisubiye kubana biduga bikaba e, umurengera ko muri ico gihe biba bifashije yuko za monopole z'abantu usanga aribo bagurisha ikintu kimwe ugasanga nabo babidandaza bonyene isukari ugashaka abantu bashaka kuyitungiramwo mu bijanye n'intwari ibereye itegeza kuranga ivy'ubutunzi ico bita bonne gouvernance économique ico onye ni ikintu cagica kigira ico gisahirije mu Burundi nta bitigiri bihari byerekana ibiribwa bikenerwa kuvanwa hanze y'igihugu kugira ngo bishobore guhaza ababikenera ku isoko aha kandi n'ibiribwa byimbuka imbere mu gihugu nta bitigiri byabyo bihari gusa ubushakashatsi bwakozwe na porogaramu y'igihugu itanga ubufasha mu bijanye n'uburimyi ifatikanije na FAO bwerekana ko ibura ry'ibiribwa bikenerwa ku isoko ry'u Burundi ruri ku kigero ca mirongo itatu ku ijana mu biharuro byasohowe n'ikigo OBR mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda vyerekanye ko inzahabu arizo ziza ku isonga mu bidandazwa uburundi bushorera hanze ku rugero rw'ibice birenga mirongo itanu ku ijana mu gihe ibyinjizwa mu gihugu byo byiganziwe n'ibitoro ku bice icumi n'icenda n'ibicindwe ku ijana umugabane wa aziya niwo uri imbere y'iyindi muri ico gisata co guhanahana ibidandazwa ibice birenga mirongo itandatu ku ijana by'ibicuruzwa uburundi bushorera hanze bija muri uwo mugabane mirongo itanu na kabiri n'ibice bitanu ku ijana by'ibyo bwinjiza bikava muri aziya nyene naho ibihugu biza imbere y'ibindi mu ihanahanwa ry'ibidandazwa n'uburundi ku mugabane wa afurika biza bikurikira umugabane wa aziya ibiza imbere ni igihugu ca kenya na tanzania thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
nk'uko tubabwiye amakuru tumenye mu kanya ni uko umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri ahejeje kwitaba umuremyi afite imyaka mirongo icenda n'itandatu turi kumwe n'umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika ari i londres venuste nshimimana muri aho venuste
frederic buriweho turiwe neza amakuru ariko atangazwa ni amakuru yakababaro kubongereza bose ubu ibintu byifashe gute turabona ko ku ngoro baking palase hakoraniye abantu benshi cyane rwose ibintu byifashe gute
nibyo kuko nk'uko bivuze igihugu cyose kirarira igihugu cyose kimaze kumenya inkuru y'incamugongo ku mwamikazi elizabeth wa kabiri yitabye imana itangazo rishyizwe ahagaragara n'ingoro y'ubwami ya buckingham ivuze yuko yitabye imana kuri iki gicamunsi itangazo rikaba ryashyizwe ahagaragara ku isaa kumi n'ebyiri n'iminota mirongo itatu n'itanu akaba yitabye imana ari mu ngoro ye i barimorari mu gihugu cya scotland aho umuryango we wari wagiye kumusezeraho abana be bose abakazana be umwamikazi nk'uko ubivuze elizabeth yitabye imana afite imyaka mirongo icyenda n'itandatu akaba yarabaye akaba yarabaye umwamikazi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'ibiri yari afite imyaka makumyabiri n'itanu gusa icyo gihe ndetse nakubwira ko yari yagiye muri kenya ari ahantu yagiye gusura igihugu cya kenya hitaba umwamikazi yabaye rero umwamikazi umutegetsi ukunzwe cyane muri kino gihugu ku buryo nakubwira ko abategetsi bose ubu ngubu baritegura guta batangaza ariko bari batangiye no kwifatanya n'umuryango bavuga yuko bamusabira abanyamadini abaminisitiri w'intebe ndetse na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuri iki gice munsi yavuze ko yifatanyije n'abo ngereza bose kugira ngo basabire umwamikazi
venuste nshimiyimana turagushimiye cyane rwose ku kanya utari kugira ngo tubwire urwo rupfu rubabaje umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri turashimiye rero abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose bakurikiranye ikiganiro cy'iyi saha mugiriye amahoro n'umugoroba mwiza mwese